muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi turabashoje cyane mwiriwe neza se kuri mikoro muri kumwe na thomas kamirindi na fide niyo ngabo nanje ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byacu
kubaho perezida ivyegera vye bibiri biri mu bintu bisaba uburyo bwinshi bwo gukora rihindutse rikahagira umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere vyoshobora gutuma ibintu bishobora gufata intumbero hagakoreshwa uburyo buke
uwo ni leopold hakizimana umudepite w'amizero y'abarundi avuga ko itegeko rigenga umugwi wo kwiga impinyanyo y'ibwirizwa nshingiro mu burundi ryamaze guterwa kwiga ikumwe n'umukuru w'igihugu imyaka mirongo ine inyuma y'uko umwami mwambutsa wa kane atangiye mu gihugu cy'ubusuwisi ubutungane muri icyo gihugu bwafashe ingingo ntabanduka ku kiziga ciwe ko kizoguma gishinguwe ahitwa meirin hafi y'igisagara ca geneve
inzara iraca ibintu muri somaliya abana barenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu bashobora gupfa muri uyu mwaka
amafaranga akoreshwa mu bya gisirikare mu karere ka afurika yaragabanutse inyuma y'uko ateye yiyongera mu kiringo kirenga imyaka cumi
naho ubwongereza bufite umugambi wo kongera kwigarurira afurika ariko noneho mu rwego rw'ubuhahirane aya makuru rero hamwe n'andi yose twabateguye mu karere k'ibiyaga bigari turabagezaho mu kanya
duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi tuyahere ku yerekeye Burundi imyaka mirongo ine inyuma y'uko umwami mwambutsa wa kane atangiye mu gihugu cy'ubusuwisi ubutungane muri icyo gihugu bwafashe ingingo ntabanduka ku kiziga ciwe ko kizoguma gishinguwe ahitwa meirin hafi y'igisagara ca geneve mu busuwisi sentare nkuru ya leta y'ubusuwisi yemeje ingingo ya sentare yo mu gisagara ca geneve yari yumvirije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu urubanza rufatiye ku matati hagati y'umuryango wiwe mwambutsa bangira icenge yakuwe ku ngoma y'uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu inyuma y'uko yari ayimazeko imyaka mirongo itanu yahungiye mu gihugu c'ubusuwisi aho yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi mu rwandiko rwiwe gukuraga yari yashatse ko ikiziga ciwe kidasubizwa mu burundi uko vyari kugenda vyo kose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ibisigarira vyiwe vyari vyakuwe ku ntatemwa yiwe bisabwe n'umwe mu bakobwa biwe na leta y'uburundi kugira bisubizwe muri afurika ivyo kugira leta y'uburundi itegure ishingurwa ryiwe ku rwego rw'igihugu yamara umwishwa wiwe yari yarwanije ico ciyumviro sentare yo muri kanto y'igisagara ca geneve yari yashigikiye umwishwa wiwe mu ngingo yari yafashe mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze mu gihe cose abagize umuryango w'umwami mwambutsa wa kane bariko baraburana muri sentare ikiziga ciwe cagumye mu kibanza kikonje kirimwo ubukonje babikamwo vy'agateganyo ibiziga vy'abantu mu gisagara ca Geneve sentare nkuru y'ubusuwisi yari yamirije iyunguruzwa ry'urubanza rwagizwe n'umukobwa wiwe
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana riratangaza ko umubare w'abana ba somaliya bafite indwara z'imirire mibi ugenda wiyongera unicef iremeza ko uyu mwaka ushobora kurangira abana barenga miliyoni n'ibihumbi magana ane bafite rero ubwo ibyo bibazo muri bo kandi ibihumbi magana abiri na mirongo irindwi na bitanu bashobora gupfa mu kwezi gushize umuryango w'abibumbye wemeje ingengo y'imari yihutirwa y'amadolari miliyoni makumyabiri n'ebyiri yo kugoboka somaliya kubera inzara mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe kandi nabwo abantu ibihumbi magana abiri na mirongo itandatu cyane cyane abagore n'abana barapfuye kubera inzara muri somaliya
radiyo ijwi rya amerika washington dc tukiri kuri afurika amafaranga akoreshwa mu bya gisirikare mu karere ka afurika yaragabanutse inyuma y'uko ateye yiyongera mu kiringo kirenga imyaka cumi ibyo byatangajwe na raporo ku mafaranga akoreshwa mu byerekeye kwivuna abansi mu makungu imvo nkuru itangwa n'iyo raporo ni igabanuka ry'ibiciro by'ibitoro Nantian umushakashatsi mu kigo gikurikirana amafaranga akoreshwa mu vya gisirikare gikorera mu gisagara ca Stockholm casohoye iyo raporo gitangaza kwigabanuka bikomeye ry'ibiciro vy'ibitoro vyagize ingaruka ku bihugu bitari bike vyo muri Afrika cane cane ibihugu vya Afrika y'Epfo na Angola. Raporo y'ico kigo yasanze amafaranga yakoreshejwe n'igisirikare mu karere ka Afrika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yagabanutse kimwe n'ibice bitandatu ku ijana umuntu abigereranije n'umwaka w'imbere yaho. Amafaranga yageze hafi y'imiliyaridi mirongo itatu n'itandatu n'imiliyoni amajana icenda y'amadolari y'abanyamerika nta mafaranga akoreshwa n'igisirikare muri afurika yagabanutse ayo mafaranga aracyari hejuru ibice mirongo ine n'umunani ku ijana umuntu agereranije n'uko yangana haraheze imyaka cumi ibihugu bikoresha amafaranga menshi kurusha ibindi kenshi ni ibihugu bifise ubutunzi bufatiye ku bitoro igabanuka ry'ibiciro vy'ibitoro vyatumye amaleta y'ivyo bihugu agabanya bikomeye amafaranga leta ikoresha harimwo ayerekeye kwivuna abansi amafaranga ibihugu vyo muri afurika bikoresha mu vyerekeye kwivuna abansi arenga ibice bitatu kw'ijana vy'ubutunzi bwavyo muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa facebook rwa facebook voa radiyo yacu naho ku rubuga rwa interineti ni radiyo yacu voa akadomo com dukomeze amakuru ubwongereza burateganya gutubura cyane ubuhahirane na afurika bukimara gutandukana n'uburayi bwunze ubumwe ku buryo abahanga bamwe na bamwe babikurikira hafi batangiye kwita uwo mushinga empire 2.0 cyangwa se mu gifaransa empire 2.0 ni nko kuvuga kwigarurira afurika bwa kabiri muri iki gihe ibicuruzwa by'ubwongereza bijya muri afurika bifite agaciro k'amadolari miliyari makumyabiri n'imwe ku mwaka naho ibicuruzwa ubwongereza bugura muri afurika mu mwaka bingana n'amadolari hafi miliyari icumi gusa nta nubwo ari icya kabiri rero ubwongereza bushaka byihuse amasezerano y'ubuhahirane n'ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane ibiri hafi kuva mu mubare w'ibihugu bikennye ariko abandi ntibibashishikaje urugero ni nk'umunyamabanga mukuru w'umuryango acp w'ibihugu bya afurika carayibe na pasifika patrick gomes avuga ko amasezerano y'ubuhahirane n'ubwongereza yagombye gutangira gutekerezwaho byibura imyaka itandatu nyuma y'uko buva mu burayi bwunze ubumwe asepe nayo ifite icyicaro i buruseli
bandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump na perezida w'uburusiya vladimir putin bavuganye ku telefone mu kanya uno munsi ku wa kabiri ni ubwa mbere kuva ivyo biba kuva uburusiya bwiyamirije igitero c'igisirikare ca amerika kuri siriya mu kwezi guheze vyitezwe ko abo bategetsi babiri baganira ingwano mu gihugu ca siriya n'ingingo ya perezida putin yo kubandanya gushigikira perezida wa siriya bashar al assad buzoba bubaye ubwa gatatu bubaye ubwa gatatu rero abo bategetsi babiri bavugana kuri telefone kuva perezida trump atsinze amatora y'umukuru w'igihugu baravuganye mu kwezi guheze inyuma y'igitero c'iterabwoba cagizwe mu gisagara ca st petersburg mu gihugu c'uburusiya n'indwi imwe inyuma y'uko trump arahiye mu mabanga yiwe ya perezida mu kwezi kwa mbere
hamas yahinduye politiki yayo ivuga noneho ko urugamba irwana na isirayeli ari urwa politiki aho kuba urw'idini hamas iremeza ko itazongera guharanira guhanagura isirayeli ku ikarita y'isi ahubwo ko izashyira imbere gahunda ya leta imwe rukumbi muri palestina yose ni ukuvuga n'aho isirayeli iri hose kugeza ubu hamas ivuga ko kubigeraho bisaba kubanza kugira leta ya palestina ifite imipaka nk'iya mbere y'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi ni ubwa mbere mu mateka yayo hamas yemeye ko habaho bene iyi mipaka kuri isirayeli na leta ya perezida muhamud abbas nta gishya hamas izanye ariko hamas yo isobanura ko ifite ubushake koko bwo guhinduka cyane cyane mu maso y'ibihugu biyifata nk'umutwe w'iterabwoba
abasivile mirongo ibiri n'umwe bishwe uno munsi wa kabiri mu gitero ca leta ya kisilamu hafi y'ikambi y'impunzi y'abanya-iraq n'abanyasiriya bataye izabo iri ku rubibi hagati y'ibihugu vya siriya na iraq ivyo vyatangajwe n'ishirahamwe rikurikirana ibibera mu gihugu ca siriya rifise icicaro i londres mu bwongereza syrian observatory for human rights umuvugizi w'iryo shirahamwe rami abdel yatangaje ko abiyahuzi batanu bari bafise amabomu biturikije muri iyo kambi y'impunzi no hanze yaho amakuru atangwa n'abakiride na leta ya siriya amenyesha ko benshi mu bapfuye bari mu ikambi y'agateganyo inyuma y'uko bahunze ibice vyo muri siriya na iraq biri mu minwe ya leta ya kisilamu gutana mu mitwe gukomeye kwadutse inyuma y'igitero ca leta ya kisilamu hagati y'abagwanyi bayo n'inteko zishigikiwe n'urunani ruyobowe na amerika bamwe mu bagwanyi bahasize ubuzima ubandanya kudukurikirana kuri radiyo inshuti ya bose kuri fm mirongo umunani n'umunani ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na n'ibice mirongo icenda na bita- na mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email ni radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu rwanda aho urukiko rukuru uyu munsi rwatangiye kuburanisha mu mizi yarwo urubanza rw'abantu baregwa iterabwoba aba bantu bamaze igihe kirenga umwaka batawe muri yombi asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru ni urubanza rwitabiriwe n'abo mu miryango y'abaregwa nubwo basabwe n'abashinzwe umutekano kujya kure y'icyumba cyaburanishirizwagamo urukiko rwari rwafashe umwanzuro w'uko urubanza rwabera mu muhezo ariko ntibyabujije abo mu miryango y'abaregwa kuza ari benshi mu masaha ya saa mbiri za mu gitondo nibwo imodoka nini itwaye abaregwa yarigeze imbere y'icyumba cy'iburanisha bose mu ibara ry'iroza riranga imfungwa ab'igitsina gore bo bongeyeho ibitambaro bibahisha amasura abo mu miryango y'abaregwa bari benshi bahanze amaso iyi modoka buri wese bigaragara ko ashaka kubona isura y'uwe ntibyari byoroshye kubafotora cyangwa kuba wabegera kubera ko abashinzwe kubarinda bakumiriraga kure ugerageje kubegera nyuma y'umwanya muto bagejejwe mu cyumba cy'urukiko umucamanza yahise ategeka abatarebwa n'urubanza gusohoka kugira ngo rukomeze mu muhezo ni icyemezo cyahise cyubahirizwa abapolisi bahinda bari baje gukurikirana uru rubanza icyumba cy'urukiko cyari kizengurutswe n'abapolisi benshi basaba abantu kujya nko muri metero ijana uvuye aho urubanza rwaberaga ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishirizwa mu muhezo bushimangira ko bimwe mu bivugirwa mu rukiko bishobora kugira ingaruka mbi ku mutekano w'igihugu abaregwa bo bakomeje kunenga uyu muhezo bavuga ko bifuza kwiregura mu ruhame bakiyambura icyasha bavuga ko basizwe n'ubushinjacyaha ubushinjacyaha bwemeza ko bufite ibimenyetso byerekana ko abo burega bwari mu mugambi wo kwitabira urugamba rw'imitwe y'iterabwoba byumvikanisha ko hari n'abafatiwe ku kibuga cy'indege aho bari batangiriye urugendo ruberekeza mu bihugu bya Syria na Iraq ibi ni ibihugu bibiri umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame y'idini ya kisilamu wiganjemo bamwe mu bo mu miryango y'abaregwa bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bakeneye kumenya amaherezo y'ababo bafate babajyane mu rukiko ubarega ba- aze atange ikirego baburane na buri wese amenye ikintu bazira ibi ngibi biri mu gihugu cyane kabisa bishobora kuba bif- bifite n'akarengane ntabwo ari byiza nta kuri kugeza ubu kuramenyekana ibyo rero ni leta igomba kubigiramo uruhare rwo kugaragariza abanya- abaturage cyangwa abanyarwanda bak- bakabibwira abaturage bakabimenya kuko ari inshingano za leta tuba twumva ngo kanaka bamufasha kanaka bamufasha ariko ntabwo tumenye impamvu nubwo abantu bose birukanwe mu cyumba cy'iburanisha abo mu miryango y'abaregwa babwiye ijwi rya amerika ko biyemeje kuza ngo wenda babonane akanya gato n'abo mu miryango yabo bafunzwe hari abandi bavugaga ko batari bazi ko urubanza rubera mu muhezo ndetse bari bitwaje n'ingemu gusa baba baje bazi ko urubanza rubera mu muhezo ndetse n'abaje bataruzi bose babwira ijwi rya amerika ko baguma ku rukiko kugeza igihe babo barangirije kuburana byibuze bakabasuhuza uko bigaragara uyu muhezo uzatuma abantu baguma mu gihirahiro ku bijyanye n'ikibazo cy'iterabwoba ryari ritamenyerewe mu rwanda abaregwa bose bashinjwa kuba mu itsinda ryari mu mugambi wo kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba itsimbaraye ku mahame y'idini ya kisilamu abatangiye kuburana ni itsinda rigizwe n'abasilamu mirongo ine n'umwe abandi batatu urukiko rwemeje ko bazaburanishwa n'inkiko zihariye ziburanisha abana urukiko rwasanze abo bana bari bakiri bato mu gihe bakekwagaho gukora icyaha asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru kapitene eh, se gahungu eh, murantunga um, innocent segahutu yahoze mu gisirikare cy'u rwanda yarekuwe inyuma y'indwi zitatu yari amaze apfungiwe mu gihugu cya tanzania uwo asanzwe ari mu maboko ya onu inyuma y'ukurekugwa kubera ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane mu rwanda yari yongeye gufungwa yagirizwa gushaka kuja mu burundi atabyangombwa afise naho ashima ko yasubiye kuba umwidegemvya segahutu avuga ko yasohotse agwaye kubera ukubaho nabi mu ibohero ni inkuru bimenyesha amakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru ari arusha ryari rigize kabiri sagahutu innocent afungirwa mu gihugu kimwe kitere c'amavukiro yiwe itariki icumi z'ukwezi guheze uwo munyarwanda yahoze mu gisirikare ca kera ku ipete rya kapitene yari yafatiwe ku mupaka wa tanzania n'uburundi mu ntara ya kagera distrikte ya ngara ihana urubibe n'intara ya makamba yo mu burundi igipolisi gicungera imbibe mu gihugu ca tanzania casiguye ko sagahutu yariko ashaka kujabuka umupaka ngo yinjire mu burundi ata vyangombwa afise sagabutu innocent arashima ko yarekuwe urabona wongeye kubona ushobora kujya ari libre ugafata dushe ukarya kuko no kurya site problematike ndishimye rwose kandi ndashimira abategetsi b'iki gihugu cyane cyane abo twabonanye bwa nyuma kuko bo nyine yizetse
uwo mugabo yari yasubiye gufungirwa mu gihugu yari yamaze imyaka cumi n'itanu afungiwemwo yagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane mu gihugu ciwe c'u rwanda ubu yari amaze imyaka itatu arekuwe na tepeyere sentare idasanzwe mpanabyaha yarashizweho na oni gucira imanza abagirizwa igihonyabwoko urwego mict rwashizweho na oni kurangiza imanza zasigajwe n'iyo sentare rwari rwatangaje agifungwa ko ata rupapuro na rumwe rwo gusohoka imbibe rwigeze rumuha ni mu gihe uwo mugabo co kimwe n'abandi icumi babana mu nzu imwe yarusha bari mu minwe ya oni kuko bahoze bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko mu nyuma bararekurwa barangije ibihano byabo canke bambitswe izera uku niko umuvugizi w'urwo rwego usumani njikamu yari yabwiye ijwi rya amerika no, no,
ahavuga ati oya oya namba nta ruhusha twamuhaye nicyo gituma tuvuga ko turekera ubutegetsi bwa tanzania akaba aribwo bukora akazi kabwo nicyo gituma atana kimwe dushobora no kumufasha murazi ko imbibe z'igihugu ari ikintu gikomeye ni ukuvuga ko ari igihugu cigenga mu gufata ingingo iyo ari yo yose nimba igihugu caramufatiye ku mupaka wacu murumva ko atakindi twakora twebwe yego nibyo yari mu bantu dufise mu biganza byacu kubera batararonka ibihugu bibakira inyuma y'uko bari kubona sentare kandi murazi ko baba mu nzu icunzwe na oni ariko ibyo ntibituma baca kubi n'amategeko y'igihugu iyo dosiye tuyiraba nk'abandi bose kuko nta bushobozi dufise eka mbere nta n'ugushaka dufise ko kugira ico dukoze ku ngingo yafashwa hisunze amategeko y'igihugu cigenga nawe yarekuwe sagahutu avuga ko kubera imibereho mibi yo mu ibohero yavuyeyo amagara amukitse n'igihe yavugana n'ijwi ry'amerika yari ku musego ikondisiyo zo kurara ku isima kurara mu mbeho kuraribwa n'ibiheri kuva ku munsi wa mbere bafatana udisi nta n'imitima yari ifite kandi badashobora kujya kuyishakira ku buryo icyumweru cya mbere cyarangiye nta miti ifata kandi ubundi ndwaye diyabete mfite iteritasiyo mu ndwi zitatu yari amaze afungiwe mu gipolisi sagahutu avuga ko atigeze aburanishwa imbere y'umucamanza ahubwo ko yungururijwe ku mugwa mukuru w'igihugu i dar es salaam ari naho yari kuwava mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane sentare idasanzwe mpanabyaha tpr yari yashizweho na oni gucira imanza abagirizwa ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane mu rwanda yamugabanirije igihano c'imyaka mirongo ibiri n'itanu yari yamuhanishije gishigo kugwa ku myaka cumi n'itanu maze abona kurekurwa we na bagenzi be cumi n'ubu baracarindiriye ko hari igihugu cobakira kuko bansa gusubira mu gihugu c'amavukiro pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika urakoze pierre claver kuri iyo nkuru muhandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika risamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
uyu muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi itegeko rigenga umugwi wo kwiga impinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro ryaramaze guterwa kw'igikumu n'umukuru w'igihugu uwo mugwi uzoba ugizwe n'abanyepolitiki amashyirahamwe yigenga hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero hamwe n'abatwa bamwe mu banyepolitiki basaba ko ibijyanye no ku- kubahiriza iserukirwa ry'ibitigiri hafatiwe ku moko bitokorwa ko abatwa nabo bamenyesha ko mu byo hindurwa batosubira kwibagira nk'uko byagenze igihe c'amasezerano ya arusha umumenyeshamakuru w'ijuru ry'amerika eroge wirikaneza niyo nkuru adufitiye itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena uwo mugwi ryasohotse ku itariki ya cumi na gatanu ukwezi kwa gatatu uyu mwaka iryo tegeko rivuga ko uwo mugwi uzoba ukukira ibiro vy'umukuru w'igihugu bwite ivyo uwo mugwi uzoba ujejwe n'ibi kugira urutonde n'umwihwezo w'ingingo ziri mu ibwirizwa nshingiro ry'uburundi zohinyanyurwa ukazishikiriza leta no guhitishamwo leta integuro nshasha y'ibwirizwa nshingiro imaze kwemera impinyanyuro wazanye uwo mugwi utegerezwa kuba ugizwe n'abantu cumi na batanu bose bazogenwa n'iteko ry'umukuru w'igihugu twese uzova mu biro vya perezida nkurunziza babiri bo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'ubw'ubutungane hazoba harimo kandi abanyamigambwe abanyepolitike bigenga abaserukira abakenyezi abo mu mashirahamwe yigenga n'ay'urwaruka harimo n'uwuzoserukira ubwoko bw'abatwa uwo mugwi wanyu musanga harengeranye guhinyanyura ibwirizwa nshingiro vitale bambanze yahoze ari umukenguza amateka akaba no mu bashinze ishirahamwe uniproba rihanira agateka k'abatwara bisigura ibwirizwa shingiro rihari kuva rishingwa bava i arusha twamye tuvuga ko ririmo amahinyu na cane cane ko iryo bwirizwa shingiro ryerekana neza ko umugwi w'abatwa umengo si abarundi bakwijije amategeko ko bandikamwo ko abazoserukira abandi mu nzego z'igihugu canke mu kurongora uburundi hazuba mirongo itandatu kw'ijana vy'abahutu na mirongo ine kw'ijana vy'abatutsi bikerekana neza ko umugwi wacu w'abatwa umengo ntituri abarundi dukwijije mbere kuva bitanguye twamye dusaba ko iryo bwirizwa shingiro ryohinyanyurwa kugira ngo twerekanwe ko turi abarundi kandi dufise ikibanza mu byo kurongora igihugu twibaza ko niba ritari bwahinyanyurwe ko hoba hari hararenze mu runani rw'abigenga mizero y'abarundi basanga hari ibikwiye guhindurwa nabo nyene iruhande y'amateka ajira uburundi ku rugero rumwe n'ibihugu vyo muri yase leopold hakizimana umwe mu bashinga amateka b'urwo runani ndabona ibi vyerekeye ingene ritirikanya ubutegetsi bw'igihugu kubaho perezida ivyegera vye bibiri biri mu bintu bisaba uburyo bwinshi bwo gukora bigashobora gutuma igihugu gikoresha amafaranga menshi rihindutse rikahagira umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere vyoshobora gutuma ibintu bishobora gufata intumbero hagakoreshwa uburyo buke hariho n'ikindi tubona dushobora kwibaza yuko rihindutse ryoshobora gutanga indi ntumbero nko mu bijanye n'ububasha bw'umukuru w'igihugu turabona yuko ubutegetsi bwinshi aha mu gihugu buri mu minwe y'umukuru w'igihugu ni naco gituma twavuga muri bimwe bita decentralisation aho kuza biraca vyose muri dekre ya perezida bigaca nko muri ordonnance y'abashikiranganji canke arete y'umushikiranganji wa mbere ariko rero mu bikorwa vyose umugambwe ipronu uturukamo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu usanga hari ibitokorwako abel gashatsi niwe awurongoye igihugu cyacu cy'uburundi nacyo kirafise kahise kakiranga kirafise icyatumye ingingo zimwe zimwe ziri zo muri ibyo bwirizwa shingiro zijaho ibyo nabyo bikaba aribyo byatumye iki gihugu kironka agahengwe gushika uno munsi ahantu bavuga nko ku bijyanye n'inzego z'umutekano eh, les équilibres dans les corps de défense et de sécurité icyo nibatsa ko ntiharagera ko ibyo bintu bikorwako mu bijyanye no kugabangana ubutegetsi dufatiye ku barundi ingene bameze aho naho nyene twibaza ko ikintu cose kuba kiza guhonyanga amasezerano yarusha mu mugambi w'abadasiganiye prona ntitwogishigikira ntiruhunyanyugwe mu ntumbero yo kwikwegera ko kwigungira ko k'umugambwe uyu canke bwoko ubu canke buriya birihinyanyugwe mu ntumbero y'inyungu rusangi y'abarundi bose abahutu abatutsi abatwa kugira izo nyungu ziboneke umushingamateka hakizimana arabona ivyo kwitonderwa amasezerano yarusha bene bwiza shingiro bari bavuze yuko ibiringo by'umukuru w'igihugu byaba bibiri je nkibaza yuko batihenze kuko bari bafatiye ku vyo babona haba mu bihugu duhereranye birimo demokrasi haba no ngaho iwacu burya demokrasi by'ukuri ntwa rusangi birafise ikisigura gusabikanya ubutegetsi ubutegetsi rero hatabi vy'amamanda vyaba buguma mu minwe y'umuntu umwe canke y'umugumwa wa politiki ya demokrasi twe ntitubona yuko yo biriko bibahirizwa umuperezida akagira amanda zibiri hakabisa uwundi ntibisigura yuko umugambwe wiwe uba ugiye ku ruhande utsinze mugabo no mu mugambwe hagati harakeneye yuko haba kuza haraba ibisabisikanya ry'abategetsi tukabona yuko vyotuma demokrasi yariyo nko rusange ishinga imitsi umugwi wo kwiga ingingo zohinyanyurwa mu ibwirizwa nshingiro ufise ikiringo c'amezi atandatu gishobora kongerwa rimwe gusa ikindi kiringo kitarenze amezi abiri abazowugira bose bazoba bafise ubudahangarwa mu kiringo bazomara ubwatswe nawe ingingo izofatwa n'ibice bibiri ku bitatu vy'abagize umugwi havuyemwo uzoserukira urwaruka abandi bose bategerezwa kuba bafise imyaka itari musi ya mirongo itatu n'itanu eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
iri ni ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda wakumva ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda no ku mirongo ya fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi ijwi rya amerika riguha amakuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye kumva ijwi rya amerika ni ukwirinda ibihuha ijwi ry'amerika ni radiyo ya buri wese ijwi ry'amerika riguhuza n'abatuye isi yose bwira inshuti yawe yumva ijwi ry'amerika amakuru ibiganiro ikinamico siporo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radiyo yanyu
imbere yo gusoza ibiganiro byo kuri iyi saha tubibutse mu ncamake amakuru uh, twabashikirije twabwiye ko imyaka mirongo ine inyuma y'uko umwami mwambutsa wa kane atangiye mu gihugu c'ubusuwisi ubutungane muri ico gihugu bwafashe ingingo ntabanduka ku kiziga ciwe ko kizogumizwa ahitwa meirin mu gisagara ca geneve sentare nkuru ya leta y'ubusuwisi yemeje ingingo ya sentare yo mu gisagara ca geneve yari yumvirije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu urubanza rufatiye ku matati hagati y'umuryango wiwe
naho muri somaliya inzara iraca ibintu unicef ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana riremeza yuko abana ibihumbi magana abiri na mirongo irindwi na batanu bashobora gupfa no mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bari bapfuye ari benshi kuko nibo nyine bari benshi cyane cyane n'abagore mu bantu ibihumbi magana abiri na mirongo itandatu bapfuye bazize inzara
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ariko aravugana ku telefone na perezida w'uburusiya vladimir putin ni ubwa mbere ivyo biba kuva uburusiya bwiyamirije igitero c'igisirikare ca amerika kuri siriya mu kwezi guheze ubwongereza nk'uko mubizi burimo burategura uburyo buzava mu burayi bwunze ubumwe nibumara kuvamo burateganya kuzasubira muri afurika n'imbaraga nyinshi cyane ku buryo abahanga bavuga yuko uwo mugambi witwa empire 2.0 ni nko kuvuga kwigarurira afurika bwa kabiri
amafaranga akoreshwa mu vya gisirikare mu karere ka afurika yaragabanutse bikomeye inyuma y'uko ateye yiyongera mu kiringo kirenga imyaka cumi ivyo vyatangajwe na raporo ku mafaranga akoreshwa mu vyerekeye kwivuna abansi mu makungu
hamas ihindura politiki ikemeza yuko noneho itazongera guharanira guhanagura israeli ku ikarita y'isi ahubwo izashyira imbere gahunda ya leta imwe rukumbi muri palestina yose ni ukuvuga n'aho israeli iri hose ubu ngubu hamas ivuga ko kubigeraho bisaba kubanza kugira leta ya palestina ifite imipaka nk'iya mbere y'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi ni ubwa mbere mu mateka yayo hamas yemeye ko habaho bene iyi mipaka
inshuti mwese rero mwakurikiranye ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma uwashyize hamwe ibi biganiro ni innocent kimenyi kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo na thomas kamirindi mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika umugoroba mwiza